iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nange eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumvaho muri hose ku isi ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha uyu munsi rero turabaganirira ku ngaruka zo gukoresha telefoni igendanwa ubutitsa ingaruka rero bigira ku bwonko ni izihe turaza kubivugaho mu mwanya mu kiganiro muri isanga ikaze mwese muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaha ikaze mwese tubashimiye kuba mukomeje kwitabira ibiganiro byacu cyane cyane icy'ubuzima buri wa gatatu iyo umuntu afite amagara mazima nta kimunanira nta kidashoboka umugani wa kinyarwanda uragira uti amagara araseseka ntayorwa muze rero dukomezanye iyi gahunda yo kubungabunga amagara yacu n'ay'abacu mbonereho akanya kandi ko gushimira impuguke mu by'ubuzima bakomeje kwitabira ubutumire bwacu mu biganiro bitandukanye nk'uko bisanzwe bakunze ibijwi ry'amerika umusanzu wanyu ntacyo twawugereranya tubategerejeho inama n'ibitekerezo uruhare rwanyu rero turarushima muri ibi biganiro byose tubagezaho buri munsi abamaze rero kutwandikira kuri facebook turabashimiye by'umwihariko n'abandi namwe turabategereje dufite isaha yose kugira ngo tubakire muri kiganiro mube hafi rero umutumirwa wacu uyu munsi ni dr jean damascene yamuremye ashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc ni ukuvuga rwanda biomedical center reka rero twakire umutumirwa wacu dr jean damascene yamuremye muri aho murakomeye ndagushimiye cyane kuba wongeye kubonera umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika ikaze rero ku ijwi rya amerika
nanjye ndabashimiye nifuzaga rero nifuzaga ko turebera hamwe zimwe mu ngaruka zo gukoresha telefone zigendanwa ku bwonko bw'uyikoresha icyo twakwita nk'ingaruka zo gutwarwa n'imbuga nkoranyambaga umuntu anyuze kuri telefone nta gushidikanya ko telefone zigendanwa zahinduye ubuzima bw'abantu mu buryo bwiza abandi bakaba babasha kubona cyangwa se kugera ku nshuti zabo n'abavandimwe bari kure ku buryo bworoshye mu byerekeye rero ubuzima by'umwihariko kuva izo telefone zadutse cyangwa se zikwirakwiriye abantu babona amakuru ku buryo bwihuse kandi bworoshye babona inama z'abaganga kandi bakagezwaho gahunda zo kwita cyangwa se kubungabunga ubuzima cyakora abashakashatsi bamaze gusanga ko gukoresha izo telefone kenshi kandi igihe kirekire bishobora kugira ingaruka ku bwonko bw'umuntu mu buryo butandukanye byaba ku muntu mukuru cyangwa se ku muto n'ubwo bikirimo gukorwaho ubushakashatsi none rero mbere na mbere dr jean damascene yamuremye umuntu yamenya ate ko yabaye imbata ya telefone igendanwa
nk'uko bivuze jeniya telefone kimwe na n'ibindi bikoresho bya tekinoloji byahinduye ubuzima ku buryo bufatika kandi byorohereza abantu ku buryo cyangwa ubundi ariko ikizwi ni uko iyo bikoreshejwe nabi cyangwa se bigakoreshwa ku buryo bw'umurengera byangiza ubuzima bw'umuntu ku byerekeye rero telefone no ku buzima bwo mu mutwe muri rusange birazwi neza nk'uko umaze kubivuga ubushakashatsi bumaze kwemeza ko byanze bikunze telefone iyo ikoreshejwe nabi byaba ari ukuyikoresha bidakwiye cyangwa se kubikoresha ku buryo bw'umurengera nk'uko bivuze byangiza ubwonko byangiza ubwonko kubera ko telefone irimo ibintu by'ubumara cyangwa se ibintu byica ingingo cyane cyane zo mu bwonko noneho bikangiza ubwonko mu buryo bw'imiterere ariko no mu buryo bw'imikorere y'ubwonko rero nk'uko tubona ibiyobyabwenge bimwe bisanzwe nk'uko byangiza ubwonko byagaragaye ko na telefone zangiza ubwonko ku buryo bumwe cyangwa se busumbye na bya biyobyabwenge dusanzwe tuzi ndetse ngereranyije hari ubushakashatsi bwakozwe mu gihugu cy'ubwongereza bo bavuga ko iyo uhaye umwana simatifone nk'igihe kigeze mu minota nk'itanu cyangwa se kugeza ku icumi biba bingana n'uko wamuha icupa rya divayi ya divayi ikomeye murumva uko divayi yakwangiza umwana cyangwa se bakavuga ko igihe umwana akoresheje iriya simatifone bisa naho uba umuhaye ikiro cya kokayine ngira ngo muzi kokayine uburyo yangiza mu mutwe ikayobya ubwenge ndetse ikaba ishobora no kubuza ubwenge rero nakwemeza ko ikibazo kirakomeye kabone n'ubwo abantu bareba ibyiza bya telefone gusa bari bakwiye twari dukwiye gutangira gutekereza n'ibibi bya telefone
turebye rero nk'icyo gihe uvuga uti umwana umwana mutoya ni umwana uri mu kihe kigero ni umwana uwo ari we wese cyangwa se hari nk'umwana umaze gukura umuntu yavuga yavuga ko ashobora kuba yamuha telefone
uko uko umwana agenda aba mutoya niko niko ubwonko bwe buba butari bwakura butari bwakomera ndetse ni ukuvuga ngo ugomba kurinda umwana cyane cyane umwana akiri mu nda ya nyina ahangaha ndashaka kuvuga ko ubushakashatsi nanone bwerekanye ko abagore batwite iyo bakoresha amatelefone baba bangiza n'abana bari mu nda yabo ndetse noneho igihe avutse ni nayo mpamvu tuvuga kimwe n'abandi bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe tuvuga ko byibuze kugeza ku myaka cumi n'ibiri cumi n'itatu ndetse kuzamura aho ngaho niho umwana wenda wakagombye kumuha telefone ariko icyo ikindi navuga ni uko ubundi bushakashatsi buvuga ko abantu b'abangavu n'ingimbi bitabira telefoni cyane ku buryo bw'umurengera ndetse bakagira imbata za telefoni byumvikane ko nyine igihe umwana atari yakura atarageza ku myaka cumi n'itanu twakagombye kumurinda telefone cyangwa se tukagenda tugabanya uko agenda akura uburyo tumuha telefone niko se dogite muravuga ingaruka cyangwa se ko ibyo byo telefone simatifone zigira ingaruka y'umubyeyi utwite azikoresheje bikagera no ku mwana ibiyobyabwenge iyo umuntu abikoresha cyangwa se inzoga umwana ashobora kuvuka afite ibimenyetso runaka bigaragaza ko umubyeyi yafashe ibiyobyabwenge kuri telefone ni ukuvuga ko umwana avuka nawe afite icyo kintu cyo gushaka gukoresha telefone cyangwa hari ibyo bishobora kwangiza mu mu buzima mu mubiri we
ntabwo wenda aba ashaka gukoresha telefone ariko twavuze ko hari ashobora ahubwo kuvukana ubusembwa bwo mu mutwe ugasanga imikorere y'ubwonko bwe ntabwo ikora nk'umwana muzima ariko nanone ni ukuvuga ngo iyo asanze ababyeyi bakoresha telefone cyane byanze bikunze biroroha iyo mama we yakoresheje telefone akimutwite nawe eh, bi- bigera igihe aka- agakunda telefone kurenza abandi bana ariko aho twashatse kuvuga ko telefone kubera bwa bumara bwa telefone bwinjira no mu- no- no- no mu nda y'umubyeyi hanyuma bukangiza cyane cyane ubwonko bw'uwo mwana Eh, ndetse n'igihe umwana avutse kubera ko ah, ubwonko bwe buba butarakura butarakomera bira- bi- iyo bamwegereje telefone cyangwa se bakamuraza mu cyumba kirimo telefone byanze bikunze telefone iramwangiza Ye, uyu ni narebye abana akenshi usanga iyo babonye telefone ba- baza bayirwanira hari utwana ubona rwose tuzi n'uburyo bayikoresha kandi eh, ntazi gusoma ariko yayifata ukabona arafungura arashakisha ibintu ku buryo budasanzwe wagira ngo bavukana ubwenge bwo ku- gushakisha ibintu kuri telefone
Ye, ubundi ah, Eugenia, ama- abantu ba- ba- batege- ba- bahimba ibintu bya tekinoloji baba bashaka kwigana uko ubwonko bukora ni ukuvuga ngo ari kompiyuta ari na telefone ndashaka kuvuga nk'izi simatifone zigana imikorere y'ubwonko bw'umuntu ndetse ntidutinya kuvuga ko ziriya ni icyo bita ekisitano bureni ni ukuvuga ni ubwonko buri hanze y'umubiri ba- bu- bugerageze iyo rero umwana akoze kuri kuri telefone ni ukuvuga ngo aba afashe ikintu gisimbura ubwonko karemano hanyuma noneho ba- a- agakomeza kugikoresha cyane cyane abana kubera ko ubwonko bwabo ntabwo buba bwa- bwitabira bwari bwabwitabira gukora ibindi bintu bi- bi- bisanzwe bikora niyo mpamvu abana bashimishwa n'ubu- no gukoresha ubi- utuntu tumeze nka telefone eh, na- ndashaka kuvuga hari n'ibikinisho bimwe bya gemu by'ibikinisho bikora nka telefone ibyo ngibyo abana bara- barabyitabira kubera iki kubera ko o, biba bikora ah, nka hahandi mu bwonko bwabo Eh, ni- ni- niyo mpamvu bavuga ko bigereranywa n'ibiyobyabwenge kubera ko ibiyobyabwenge aba ababikoresha bazi neza ko biba bigiye gusimbura ikintu karemano kiba kiri mu bwonko bya bindi rero bisimbura icyo kintu karemano iyo kije gi- gikozwe n'umuntu cyangwa se ari ikintu wishakiye ni- niyo mpamvu bwa bwonko bukunda kugishakisha noneho ugasanga umuntu yabaye imbata y'icyo kintu na telefone rero ni ubwo buryo eh, gikoresha nubwo abantu benshi batari babimenye Ye, turakomeza tubiganireho yenda hari icyo bishobora kuba byasigira a- abantu benshi noneho nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara Eh, tubanze twakire desire desire karame mwiriwe wiriwe neza urahagana hehe Eh, ndi i kigali mu rwanda ye u- dufite igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, eh, igitekerezo ariko eh, n'ikibazo nagishyiraho yego Eh, nagira ngo nshimire kuba mwashyizeho icyo kiganiro cyiza urakoze Eh, mwakoze cyane kandi nshimire n'uwo mutumirwa uburyo ari gusobanura ye ariko mwakoze namwe njyewe kutitabira mfite inyunganizi Eh.
namini igitekerezo nashaka gusikongeraho Mhm.
usanga muri iyi minsi hariho gahunda yo gufata abana usanga umwana mutoya afite telefone kandi telefone usanga akenshi zikunda kuvomesha usanga umwana niba hari gahunda yakabaye arimo ntakurikiye neza ariko buriya usanga umwana nibura ukwiye kugira telefone nibura ari umwana ufite nk'imyaka hejuru wenda ya cumi n'umunani Mhm.
kuko telefone usanga akenshi umwana muto nta kintu aba ayikeneyeho ahanini kereka wenda nk'umwana watangiye kwiga ugeze nka cumi n'umunani ukuze niwe ushobora kuba yavuga ngo wenda arimo ararebaho ah, avugana n'inshuti ze ese yajya kuri interineti wenda niba ari telefone ya simati wenda ashakishaho ibijyanye n'ubumenyi bw'ibyo aba yiga ariko umwana muto usanga ariho abamushuka bahera bamushuka umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu w'umusore niba ari umwana w'umukobwa muto yifite akaba aramuhamagaye akamushukira kuri telefone kuko kuri telefone aba avuga ati guhurira nawe ahantu duhuye gutya abambona babona ko wenda ndimo nganira n'umwana cyangwa ndi kumushuka ariko kuri telefone aragera gutya aka- akaba aranayimuguriye rega nk'umugabo akayimugurira ati tuzajya tuvugana ujye ugenda igihe uryamye mu cyumba umamagare cyangwa igihe uri ahantu umamagare rero telefone ntabwo ari nziza mbo ni nziza ku bantu bakuru zazanye n'iterambere ariko ntabwo ari nziza ku ba- ku buzima bw'umwana ukiri mutoya Mhm. Ye.
Eh, rero ikindi navugaga ndashaka kubaza uwo mutumirwa telefone usanga bavuga ngo kuzita kuzikoresha ku ku matwi hari abantu bakunda kuzikoresha cyane yego ese zigira ingaruka zihe ku bantu bakunda kuzikoresha bitewe n'akazi bakora kubura bitaba telefone cyangwa se umuntu yayikoresha ate kugira ngo itagira icyo imuhungabanyaho wenda ku mitekerereze ye, niba wenda hari ukuntu bavuga ngo gukoresha bluetooth cyangwa se zino ekuteri ngo nibyo byiza ese telefone bikora bite ese ku mwana mutoya nanone ikindi hari ukuntu bashobora kuvuga ngo ubwonko bw'umwana muto ngo ntibuba bukomeye ngo kubwegereza telefone ni hehe umuntu yashyira telefone mu gihe umuntu wenda w'umubyeyi afite tele- afite umwana muto kandi akagira na telefone yayikoresha ate kugira ngo wenda itagira icyo imuhungabanyaho Mhm. Ye- Mm.
urakoze Murakoze.
cyane Eh, rwose ikiganiro cyo ndakurikira nibiba ngombwa turongera tuvugane ariko Ye- murakoze cyane urakoze nawe Ye, reka reka tubanze twakire na jacques mbere y'uko muganga asubiza jacques turi kumwe
yego ndabumva cyane yego urahamagara urihe
ni burundi mu yego buraru mu buraruko bw'uburundi Ye, mu- mu- mumeze mute aho ngaho mu buraruko
aha turashima kabisa ni buke buke nyine ni buhoro buhoro buhoro buhoro Um, hari ikibazo gihari
Oya, ikibazo ntacyo nyine Eh.
nta kibazo gihari ariko Ni imibereho.
ubuzima ni buke buke Mhm. ye no ku- kuri iki kiganiro rero tuvuga ku byerekeranye n'amatelefone agendanwa kuyakoresha ingaruka bigira ku bwonko hari ikibazo ufitiye muganga cyangwa ni igitekerezo
ahaye aha ndafite akabazo nkagira n'intererano ntoya reka ye nyarutse ntangurire reka ntangurire ku kabazo k'iwanje Mhm.
ndabaza ndabaza muganga nti none nku- nk'abantu bashobora kumara umwanya muremure bari ku matelefone mu gihe baba bari ku nko ku bintu bya watsapu cyangwa facebook bakabimara ko umwanya muremure ntibishobora kugira ingaruka mbi ku maso yabo cyangwa ubwonko bwabo ku buryo bishobora guhindura n'ibyiyumviro byabo bikabacurika mu gihe hari abo usanga bagenda no kuri interineti n'ibyo barazi bagaca bapfa kubikurikiza kandi batazi n'ababishyizeho ko ari abahinga muri ibyo bintu Mhm. ye urakoze ako cyane niko kabazo na- Mhm.
nagira ba- bampa umuco ku kindi kintu kijyanye n'abantu bakunda gushyira insinga mu matwi mu gihe usanga bagendana nk- nk'amayekuteri ugasanga batembeye umwanya muremure cyangwa bari mu modoka ikintu kirekire aho usanga umuntu yatwawe atazi n'ibyo arimo nta ngaruka bigira mu bwonko byo
Mhm. ye reka muganga adusubize urakoze cyane jacques Eh, murakoze cyane Ye, Dr Jean Damascene i- ba- aba bombi barasa nkaho ibibazo byabo birajya gusa
Mhm.
Mm.
Eh, ah, u- umwe yabajije yatanze igitekerezo ko umwana utaragira imyaka cumi n'umunani ari we wakagombye gu- gukoresha telefone birasa n'ibyo twavuze mbere U- Eh, uyirengeje nyine cyangwa?
uwo mwanya utara- utarageza iriya myaka Yego.
u- ukiri mutoya eh, mu by'ukuri ah, telefone ntabwo ntabwo yakagombye kuyikoresha kuko nta nta kintu aba ayikeneyeho ariko cyane cyane kubera ko o, imwangiza mu bwonko ni ngombwa ko a- aba- abana ba- bayirindwa ndetse wenda twakongeraho ko nko mu rwanda minisiteri y'ubu- eh, y'ubu- y'ubure- y'uburezi ifatanyije na minisiteri y'ubuzima eh, hashyizweho itegeko nko mu mashuri eh, yisumbuye n'amashuri abanza kirazira ko abana bigana amatelefone ibyo ni ni icyemezo cyafashwe eh, hamaze kugaragara ko ah, amatelefone yangiza abandi ariko u- uwabajije mbere a- asa naho ya- ya- yakomoze no ku kindi n'izindi ngaruka za telefone kubera ko eh, telefone yabaye yongereye ibyaha kubera ko abantu eh, ba- bi- byoroha kuba gukora ibyaha hanyuma ibyaha ntibimenyekane Eh, niho ya- yavugaga ko abana batoya bashukika cyane kurenza ah, ah, kuri telefone kurenza ahandi Eh, undi nawe aragaruka ku ku kibazo n'uwo wa mugani cyo kuvuga abantu ba- baba kuri telefone igihe cyinshi akenshi hano umuntu ntabwo aba kuri telefone kubera ko ya telefone ayikeneye ari kuyikoresha ibintu bya- by- by'umurimo cyangwa se ibintu by'akamaro akenshi ni uko harimo ka kantu gatuma umuntu agomba ku- guhora yishaka nk'uko umuntu ahora ashaka ikiyobyabwenge noneho bigatuma agira ikintu cyo gushaka iyo telefone iyo telefone ndetse akagira n'uburyo asobanura impamvu arimo kuyitindaho ariko mu by'ukuri ni uko telefone iba yaramuhinduye ikamuhindura ubwenge hanyuma noneho agahora ayishaka noneho we aravuga ati se ntibishobora no kukwangiza mu maso uretse no mu maso byagaragaragaye ko telefone mu by'ukuri yangiza ibice byinshi by'umubiri cyane cyane igice cy'ubwonko aho umuntu ye no gutekereza cyangwa se gufata ibintu mu mutwe bya bindi byo gufata ibintu mu mutwe ukaba wibuka ibintu telefone yangiza ako gapande k'ubwonko gatuma umuntu yibuka ibintu nk'urugero ndashaka kuvuga ko ubu ngubu kugira ngo umuntu azibuke ikintu umuntu yamubwiye ejo cyangwa ejo bundi bisigaye bigora agomba byanze bikunze kubyandika muri telefone ubwo buryo rero ndemeza ko nk'uko babivuze telefone yangiza mu bwonko umuntu araremara rwose ku buryo iyo atayifite usanga hari ababuze amahoro reka twakire na samweri samweri uranyumva
yego ndabumva cyane uraduhamagara uri he
ndi mu nkambi y'impunzi induta
muri nduta mumeze mutese
muri nduta tumeze neza nyine nk'impunzi koko
hari ibibazo byari bimaze iminsi bihavugwa byaragabanutse
ubu ntabwo biragabanuka ariko cyane cyane icyagabanutse ni ya migwi y'abasuma yego ubu abantu bararyama ariko ntabwo dushobora gusohoka inyuma y'inkambi iyi niyo mufite amahoro ndumva hari icyahindutse nuko ikibazo cyawe rero cyangwa iyi ntererano waba ushaka kudugezaho muri iki kiganiro
ikibazo cyane se ni cy'uko kenshi amatelefone turabona ko mengo ritaronka amatelefone abenshi twakunda kugira ingorane z'amaso ariko ubu kubera abantu benshi basigaye bafite ingorane z'amaso kuko kenshi baba barabye muri telefone kenshi ujya muco wa telefone ukadutera ingorane rero sinzi ko sinzi ko hari icyo dufasha nka mwebwe mufise ubumenyi bw'ubuvuzi icyo twashobora gukora
aho ubona hari abantu benshi bafite ibibazo by'amaso kuva telefone zamamaye
yego yego cyane mwihereye ko nanjye icyo kibazo ndagifise n'umudamu wanjye mu nzu icyo kibazo ndagifise kandi ibyo bitanga igihe nyine duturonkeye amatelefone hashize nk'igihe kingana iki
haraheze nk'igihe cy'imyaka ibiri
ubwo ibyo ari byo byose murazikoresha cyane
turazikoresha cyane nka cyane cyane iyo tuba dukoresha igisata cya facebook yego
uretse muganga ubwo aragira icyo akubwira dogiteri urakoze cyane samweri dusuhuriza abari aho ngaho n'induta ye dogiteri jean damascene yamuremye nagira ngo umusubize samweri
samweri afite ikibazo cyumvikana iyo umuntu buriya ububi bwa telefone harimo ka kantu nyine kagukumbuza cyangwa se gatuma ukomeza gukurikira ikintu hanyuma ukibagirwa n'umunaniro w'umubiri ni nako ibiyobyabwenge byose bikora ku buryo iyo wanyoye ikiyobyabwenge umubiri ntabwo unanirwa n'amaso rero ari kuri facebook nk'uko arimo kubivuga kuri whatsapp ugira ngo mbese hari n'abantu barara kuri telefone bakabura n'uburyo bwo gusinzira kubera ko ya telefone nk'uko nababwiraga ibuza umuntu cya gice gituma asinzira kugira ngo asinzire ariko noneho yaba atari kuri telefone niho yumva umunaniro akumva amaso aramurya uretse uretse n'ibyo hari n'ikindi gice cy'umubiri kizahara cyane kiri hafi y'amaso ndavuga ugutwi hari abantu benshi basigaye ba- ba- ba- ba- bavuga mu mu matwi baj- bivuza mu matwi eh, ariko eh, nk'uko bigaragara hari abantu benshi basigaye eh, bivuza amaso ariko ntibamenye ko eh, bituruka kuri uko gukoresha ah, telefone by'umurengera ariko aravuga ati eh, byagenda bite abantu babafasha bate Eh, ariko oh, njye navuga ko oh, kimwe umuti we ara- arawifitiye kubera ko ame- amaze kumenya ko ari uko bakoresha telefone cyane ndakeka ko umuti wa mbere ni ukugabanya igihe bajya kuri telefone cyangwa se eh, kuri ayo ma facebook facebook simvuga wenda ngo yahita ayihagarika ariko narebe neza niba hari ibintu bifite akamaro bitamu- biva- bitamutwara umwanya cyane eh, a- hanyuma bimwe akabihagarika noneho aka- akagerageza gu- kugabanya igihe yakoreshaga telefone Eh, gusa iyo bi- iyo birenze umuntu agashobora ku- kubyikorera eh, hari amaserivisi ubu ngubu eh, ariho nk'uko dufasha abantu bose kuva ku ku biyobyabwenge no kuva ku itabi eh, n'uwo muntu turamufasha uburyo ya- ya- cyangwa se yagabanya gukoresha telefone akayikoresha mu bi- mu gihe bikiri biri ngombwa Eh, naho oh, ndakeka ko ah, bifitanye isano na- na- na ba bandi ba mbere eh, uretse amaso oh, n'izindi ngingo z'umubiri zirahazahariya ariko mu gihe umuntu ari gukoresha telefone ntabwo yumva ko umubiri we urimo ku- kubabara Mhm. Eh, hari n'abatubwiye ko ngo no gutera akabariro nabyo ngo bitakiba mm, bya- byagabanutse cyangwa se hari n'abatakibibasha kubera umugore n'umugabo baryama na telefone umwe ari kuri telefone undi ari kuri telefone Um, ye- naho John uh, John Frank Karuranga we uh, yatwereje telefone nawe ubwo ntitubasha kumuhamagara aratubwira ibindi bitekerezo bye Um, yavuze ati kuva telefone zadutse zoroheje zorohereje abantu guhana amakuru mbese kominikasiyo zaroroshye atari ku ikibi ni uko umuco wo gusurana wacitse bivuze ko zagabanyije urukundo mu bantu ati ikindi abantu ntibagihana umwanya wo kuganira baba bari kuri whatsapp ikindi umuco wo gusoma waracitse abantu bibera kuri google na youtube I- ni- ibyo namwe mu- murabibona mu bantu babagana mwari muvuze ko umuntu ashobora kubona ubufasha Mu- umuntu agana muganga wuhe kugira ngo abone ubufasha bwo kugabanya ibyerekeranye no gukoresha telefone nko mu rwanda Eh, abaganga ni ba bandi bafasha mu mu- mu byerekeranye eh, na- n'ubuzima bwo mu mutwe ndavuga abasayikolojisite turabafite abasayikatirisite aba mentali sinasi turabafite Eh, wagana abo ngabo iyo bibaye eh, ku buryo bw'umubiri eh, n'abandi baganga bashobora kugufasha ariko byaba byiza ko eh, umuntu aganya abo bantu ariko uriya muntu witwa eh, ba- eh, nk'uko ubivuze Mm.
hari abantu benshi ba- bi- ba- ba- bavuga ko no- no- n'imibanire ya- y'abo basha- y'abashakanye yagiye igabanuka kubera telefone Eh, ndetse eh, ntabwo ari eh, no- no kubyumva gusa kuko hari n'ub- n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa Eh, hari n'ubu- n'ubuherutse gusohoka bugaragaza ko uretse no kuba ah, bya- byabangamira imibanire eh, nda- hari cyane cyane nko ku bagabo ah, telefone ah, abakunda ku- gutwara telefone ku mufuka eh, ngo bigabanya eh, imikorere ya- y'intanga ndetse n'intanga zikagabanuka hari n'abo bi- biba intandaro y'ubugumba eh, ndetse bikaba n'intandaro yo kurwara amakanseri nka kanseri y'amaporositate Mm, bya bintu birakomeye Eh, oya, bi- ya, telefone bu- sinzi niba kubera ko ab- hari telefone abantu benshi ba- bazikoresha kandi bazikunda abantu benshi ntabwo ikino kibazo ba- bakiganiraho n'abakiganiriyeho ntabwo kivugaho ba- bakivugaho ukuri kubera ko twese eh, dusa naho eh, telefone zabaye mu buzima bwacu ariko eh, eh, nk'uko ubivuze uti n'urukundo rwaragabanutse hari bamwe bemeza ko oh, telefone zihuza zegeranya abantu bari kure ahubwo zigatandukanya abari hafi n'ubu ndavuga nk'ubu uri muri amerika birashoboka ko uh, dusa naho twegeranye ariko mu- mu- mu- mu ku rundi ruhande nk'umugabo n'umugore eh, na facebook na na- na whatsapp zirabatandukanya ugasanga umwe yibereye ari- ari- ari kuvugana n'undi muntu uri muri amerika undi ari kuvugana n'umuntu uri muri muri canada cyangwa se ahandi mu gihe bo ubwabo begeranye batagishobora ku- ku- batagishobora ku- kuvugana bikaba rero n'intandaro y'ibintu turimo kubona ah, by'uko ah, nko nko mu rwanda ubushize ba- bagaragaje ko ah, ah, ubutane mu nkiko bwiyongereye inshuro zirenze eh, ijana Mhm. ni Mm.
ikibazo ni ikibazo Eh, ukabona abantu bari mu cyumba kimwe cyangwa bari mu nzu imwe ariko nti- ntibavugana b- b- no kugenda baragongana umwe aritura ku wundi atanamubonye kubera gushyira amaso kuri telefone
babimenye ahubwo reba no mu muhanda ya- turemeza ko neza ko na- n'amagisida aba mu muhanda menshi aba abatewe na telefone hari abantu badashobora kugenda ngo babe ba- bamara umwanya ba- bari batwaye imodoka batari ba- batari bata- batarebye kuri telefone Bya- byaragaragaye hari ah, polisi yashyizeho ibihano ariko birakomeza bikagaragara ko nk'abashoferi abantu batwara imodoka bi- biranga ntabwo bi- bibashobokeye ko batwara imodoka ba- bakirinda kureba kuri telefone urumva rero aha niho tw- umuntu yakwemeza ko telefone ari ikiyobyabwenge kimwe n'ibindi Eh, mu by'ukuri mu gihe udashobora no kubona ko hari ikintu kiri imbere gishobora kuguteza akaga ahubwo uga- ugakomeza ukajya kuri telefone kandi atari ibintu bi- bifite akamaro
ye twakire noneho jean bosco ku murongo wa telefone uranyumva
yego ndabumva cyane ndabumva cyane ye urahagana he
njyewe ndi ndi muri mozambique ariyo nk'abandi umurundi ye mumeze mute muri mozambique
ah muri mozambique n'amahoro turashima imana keretse ibiza biratubako nyine n'ubushuhe nyine n'iki nuko nuko ye hari hamaze iminsi havugwa ibiza nizere ko bamwe bwe bitabagezeho aho muherereye
aya tweho duhereye ntibyadushyizeho kuko twe turi ku mugwa mukuru mapoto byabaye mu ntara za ruguru Mhm. ye Ah.
no ku- ariko byatubereye ko ikiza nyine aho duherereye byatumye ibintu bizamuka kubera aho byabaye amazu yara- yara- yarabomotse ibiciro byarazamutse ibintu byo kurya ni hatari ni birumvikana Na- na- n'abahasize ubuzima rero
ya benshi benshi cyane benshi cyane aha tuguma duterekanya kugira tuze gutabara tubafashe nyine babayeho ni hatari Mm. ye mwihangane Yego.
no ku- ufite Yego, ikibazo murakoze cyane.
cyangwa igitekerezo wifuza kuduha mu kiganiro
yego igitekerezo nifuza gutanga yego amatelefone rimwe rimwe aradufasha ariko na mu bundi buryo ugiye uraraba kuko nk'ubu cyane cyane duhagaze ku kintu cy'itangazamakuru telefone uciyemo idufasha kuko aho hambere hahise igenanye n'aga n'abakurambere bavuga yuko bakoresha ingoma bakoresha amafirimbi ibintu bya bene mu bwa telefone ubu nshobora kuba ntiyavuga no- ndi kuvuga n'ijwi rya amerika nko muri muri amerika Mm.
iyo iyo- iyo ni ingaruka nziza ariko handi naho winjiye hariho ibintu bimwe bimwe byagiye bisubira inyuma turita nko- nk'iterambere nko mu rwaruka Mhm.
genda araba nka- nk'urwaruka rw'inonye ahantu ho mbaye mbaye ndabyo ni nko mu burundi nyine umwana kugeza kuba afite imyaka cumi ugasanga kurusha gukora telefone ariko jewe na- nakoze ku telefone ngira afite nka mirongo ibiri n'itanu mirongo ibiri n'indwi Mhm.
umwana yajya ku ishuri agumira ku telefone ntanabi ntaronka n'umwanya wo kwiga ariko mugaye nk'iyo ngaruka mbi nacu ndamwe nkayi- nkahanura nk'ababyeyi ko bashobora gukurikirana abana iyo bakoresha telefone kuko ubundi nabwo ishobora kubazanira kansera cyangwa bashobora kutagira icyo bimarira kubera kwishyura ishuri kwitwarika telefone gusa ubundi bwo bwo telefone umenya ngendo yikoresha telefone ni byabaye iterambere ryiza Mhm. ye ndagushimiye Yego.
cyane kuri icyo gitekerezo sawa cyawe murakoze murakoze cyane mukomeye urakoze mukomere nawe ye a- twakire Murakoze, murakoze.
aburahamu aburahamu uranyumva
ndabumva ndabumva wiriwe neza urahagana hehe
Ah, ndi mu rwanda mu karere ka rurindo ya shyorongi i rutonde Eh, mwiriwe neza se aho ngaho i Rulindo twiriwe neza rwose ibihe bimeze neza nuko nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, mfite ibibazo nka bibiri cyangwa bitatu gusa harimo n'ikireba radiyo bitatu kandi ari byinshi nyine Iki- ikireba radiyo
Eh, ikibazo cya mbere mbaza muganga yego we urabona nk'umunyeshuri Eh, hari igihe aba ari nko mu kizamini noneho agakora kugira ngo haze ibisubizo hagahita haza bimwe mu biganiro yagiye agira n'inshuti ye kuri telefone ugasanga yanakwisetse ibyo ngibyo biba byatewe n'iki
a- a- ari mu kizami nk'aho yahaje igisubizo cy'ikibazo agatangira gutekereza ibindi Eh, ugasanga eh, agatangira gutekereza ibiganiro yakoreye kuri telefone urwenya se ibyo ngibyo byaba biterwa n'iki icyo ni ikiyobyabwenge Eh, noneho ikindi cya kabiri mbabaza Eh, birashimishije kuba muvugira muri amerika nkabumvira icyorongi mu rwanda yego nta kuntu mwazashyiraho na televiziyo tukajya tunabareba ku mashusho nabyo buriya bizaza ni iterambere Eh, ni ibyo ngibyo ni ibyo ngibyo urakoze cyane burahamu umunsi Eh, ibihe mwiza bibahire cyane rwose turabakunda cyane Eh, natwe turabakunda yeee Yego.
dogiteri iyamuremye aburahamu ndashimira buriya ba- hari uriya Jean muntu wo Bosco.
muri mozambique ni Eh, Jean jean bosco Bosco, eh, simbizi.
ni jean bosco Eh, a- na- aravuga ati wenda eh, iyo- iterambere ry'amatelefoni ryaradufashije Mm, ariko hari ibindi bintu bya- byazanye bi- bi- bikomeye eh, ndetse bo, a- akavuga ati a- abantu benshi bari bakwiye ku- kubyitondera hari hari n'aho ya- yageze avuga avuga- ntitwabyumva neza hari avuga n'isano uh, a telefone zishobora gu- gu- kugira na- n'indwara zimwe na zimwe nka kanseri njye niko na- na- na- nabyumvise Eh, ni koko uh, uretse nka nka kanseri Eh, nk'ubu ngubu ah, ku- ku bareba iby'ubuzima bwo mu mutwe hari hari ibibyimba byo mu mutwe ah, bi- bya- bi- byashoboye kwiyongera ariko abashakashatsi barimo bara- baremeza ko eh, nke- nka nka kanseri zo mu bwonko eh, ziyongereye kubera amatelefone n'ibyo nyine mm.
ariko nka iburayimu nawe yazanye e, ikindi kintu gikomeye kandi gikunda kuboneka cyane cyane ku bantu bagira e, e, ba- bafata ibiyobyabwenge dore ko twavuze ko na telefone ikora nk'ikiyobyabwenge ikiyobyabwenge gihindura imitekerereze y'umuntu hanyuma noneho o- kimwe n'umuntu wanyoye za kokayine za heroine agira ibintu bi- bijya kumera nka arisinasiyo arisinasiyo ni ukubona ibintu bidahari hanyuma ukumva n'amajwi adahari Eh, wa muntu wakoresheje telefoni cyane agera igihe wa muga- wa mugani kubera ko adafite atigeze agira umwanya wo ku- wo kuba ahantu hacecetse Eh, kubera telefoni n'ubundi aba ari- aba yivugiraho cyangwa se a- aba yandikirana n'abandi noneho yagera nko mu kizami ahantu hacecetse noneho agatangira kumva ya majwi ya- yari asanzwe yumva kuri telefoni noneho ku buryo hari na ba- na bamwe i- icyo icyo kintu ntabwo nari nzi ko ah, nka nka- nka iburahimu ashobora kuba nawe yarakibonye hari n'igihe umwana yandika ugasanga kuri ku ku- ku rupapuro rwe yanditse ibintu yara- yari asanzwe nyine yandikirana na- na- n'abandi kuri kuri uh, ku- kuri watsapu cyangwa se noneho uka- wajya kubihuza n'ikibazo yabajijwe ugasanga ni ni- ni ibindi u- uka- ukayoberwa kubihuza ariko uh, n- uh, nkurikije n'iki ngiki ndashaka kukubwira ko hari indi ndwara nshyashya ah, ah, ya- yabonetse cyane cyane muri koreya ah, i- i- yitwa ngo digital dementia Dema- dem- dementia ni uko ni- ni ni ya ndwara irwarwa n'aba- n'abasaza yo yo kwibagirwa Kwibagirwa, mm.
umuntu ntashobore ku- ku- ku- kwibuka n'akantu na kamwe iboneka isigaye iboneka ku bana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani hanyuma akaba adashobora udashobora kumubwira uti kabiri guteranya na kabiri ni kangahe ngo abe yakubwira ko ari kane ndetse ut- adashobora ku- ku- kugusubiriramo ibyo wamubwiye mu kanya ntibabyise digito dementia eh, ne- afite ugutekereza kumeze nk'uk'umusaza ah, w'imyaka mirongo icyenda dore ko kwibagirwa kuri abo basaza byo aba ari nk'aba ari normal Eh, rero eh, biriya byo byo- byo- byo kubona ibintu byo byo wari usanzwe ubamo kuri telefone ari byo ah, nk'amarisinasiyo eh, ndetse no- n'uburyo bwo kwibuka cyangwa se ah, kwibagirwa nabyo bikunze kuboneka mu mu bantu cyane cyane b'abajene twabivuga gutya Mm. ese buriya nko ku- mwari muvuze nko kuba umuntu yateranya guteranya mu mutwe n'utubare dutoya gutya ugasanga umuntu akeneye im- imashini yo gu- gu- gu- kubara cyangwa se akeneye afunguye telefone kugira ngo ateranye utuntu kuba umuntu adakoresha ubwonko bihagije byo ntibishobora gutuma ah, n- at- at- atabasha gukora ni- ni- n'utwo twitozo dutoya tworoheje mu buryo busanzwe yewe ni- urakoze eugenia U- urazi na nakubwiye ko ah, i- ibi ngibi telefoni cyangwa cyane cyane smartphone ni- ni ni ubwonko buba bukorera hanze y'umubiri Eh, mu by'ukuri ah, iyo o- o- bino bintu byatumye ubwonko ubwonko dusanganywe budakora hanyuma rero urabizi ko u- u- i- urugingo rudakora rugeraho rukagwingira hanyuma noneho ru- ru- ruka- rukananuka noneho ibyo rwagomba gukora ntibibe byakora ndatanga nk'urugero uramutse u- uta- u- u- utagenda byanze bikunze ushobora guhaguruka uka- ukajya ugwa Na- n'ubwonko rero nabyo ni uko iyo ubwonko abantu batabukoresheje ni nayo mpamvu abenshi eh, uza- ba- ba- ba- ba- batubwira ko kugira ngo ubwonko bwawe ubukoreshe ndetse wirinde na ya ndwara twigeze kuganiraho yitwa arizemere ukoresha eh, u- utubare dukeya eh, bya bindi bita sikarabe za za za mokuruwaze sinzi niba u- u- ubizi Eh, abantu ba- bakajya bagira udukino nk'utwo dusaba gutekereza ibyo ngibyo bifasha ubwonko kugira ngo bukure ndetse bu- bu- bu- bu- bugire kapasite yo kugira ngo umuntu a- a- agire n'ubwenge n'u- n'ubwenge bwinshi Mhm. Ye. twibutse rero abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo gusuzumira hamwe ingaruka gukoresha telefoni cyane cyangwa se ku buryo burenze bigira ku bwonko bw'umuntu cyangwa se n'umwana uri mu nda nk'uko muganga yabidusobanuriye twakire felix niwe uhawe ijambo felix uranyumvira ahagana hehe
abumva ndi mu kirundo ku ntega mu burundi yego mumeze mute aho ngaho
Tu- tu- turashima tumeze neza nuko ye hari ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo
ikibazo nari mfite ni uko numva ngu- abantu bavuga yuko amatelefoni ngo bafite n'ingaruka mbi iminara y'amatelefoni ngo bafite ingaruka mbi ngo ku biterwa hariho ibyamwa bimwe bimwe bitacyama neza nk'imyembe n'ibindi byamwa bavuga yuko n'ikawa ngo biba biva ngo- ngo ngo- ngo ku ngaruka z'i- z'iyi minara y'amatelefoni bashaka kubaza ari uwo muhinga yuko biba ari byo cyangwa atari byo Mhm. ye ubwo ndamuha umwanya akubwire ni umuhinga mu byerekeranye n'ubuzima ntabwo ari mu bijyanye ni- n'ubuhinzi cyangwa ubworozi Ah, ubwo sinzi niba hari icyo yaba a- abiziho ariko ubwo reka muhe umwanya hari ikindi wifuzaga ku- kutugezaho
yego ikindi ikindi ni uko nu- numva kandi bafite iyo yitwara mu mutungo urafite ingaruka mbi ku bihimba by'irondoka sinzi nacyo ko hariho icyo bivuga ko Mhm, cyane cyane abantu bakunda kukigendeza mu mufuko mhm. yari yabivuze nuko mwebwe mu burundi mushobora kuba mutarimo kudukurikira reka mu- mu- muhe umwanya yongera gusubiriremo
yego Eh, urakoze cyane felix guma ku murongo ubwo rero
yego namwe murakoze
ye muganga yamuremye nimusubize felix
Eh, felix afite ikibazo cyerekeranye n'iriya minara y'amatelefoni I- iminara y'amatelefone ah, i- iriya niyo ituma aya matelefoni matoya ashobora gu- ashobora gu- kwakira amajwi cyangwa se akohereza amajwi birumvikana ko ibintu bi- bikoze muri iyi telefone ntoya ah, bi- bi- bikomeye cyane ah, hariya hari hari iminara y'amatelefoni I- ni ukuvuga ngo rero ibyo ya- yavuze wenda ntabwo twabi- ah, twabisanisha ne- ah, we aravuga ati bigira ingaruka ku- ku- ku bihingwa nk'uko wamubwiye ntabwo ndi umuhinga mu byerekeye ibihingwa ariko nagira ngo umubwire ko iriya minara y'amatelefoni ya- iyo iri ahantu hari abantu eh, a- akenshi wabonye ko ba- bayishyira ahantu abantu badatuye n'iyo bagiye gushyiraho umunara hari metero runaka ba- ba- ba- bagira ngo abantu be gutura hafi y'uwo munara Eh, ah, nko mu bufaransa hari amategeko yagiyeho bavuga ko cyane cyane ku ishuri umuntu nta niba umunara uri ahantu birabujijwe ko ishuri ri- ri- ri- ryubakwa ahari nk'ibirometero icumi iryo tegeko njye na- nararisomye Eh, ndetse niba umunara ntugomba ku- kuba ahantu yegereye ishuri mu mu- mu rwego rwo kugira ngo ba- ba- barinde abana ingaruka z'iyo minara birumvikana ko rero niba bishobora kugira ingaruka ku ku buzima njyewe ndakeka ko ku kintu cyose cy'ikinyabuzima i- izi- iriya minara ishobora nayo kugira ingaruka ariko ingaruka ku bantu yo ni ibintu bya- byagaragaye yuko iminara y'amatelefoni ishobora gu- gutera ingaruka ku bantu ba- ba- begereye iriya minara Eh, nda- ndakeka ko eh, icyo kibazo sinzi ikindi yabajije eh, ntabwo ndimo kukibuka neza
ikibazo felix yabajije Ah, yabaje- ya- ni cya kindi mwari mwashubije cyavugaga yavugaga abantu batwara amatelefoni mu mufuka eh, ku i- ah, ingaruka bigira ku magara y'irondoka ku bihimba by'irondoka Eh, ku ku myanya y'irondoka ku ba- ku bagabo bya- bi- birazwi ko abantu bayitwara ku mufuka ahegereye ku bu- ku- ku myanya y'irondoka eh, ni ukuvuga ko nabivuze ko bishobora kuba ingaruka yo ku- y'ubugumba bishobora kuba ingaruka yo kugabanya intanga bishobora no kuba ingaruka yo ku- yo gutera amakanseri agana- aganisha aho ngaho k'amakanseri ya prostate ibintu byanditswe ni ibintu byakorewe ubushakashatsi ku bagore hari abagore bakunze kubika amatelefone hano mu mu mabere Eh, abo ngabo kuko eh, ibere naryo ri- ri- ri- rijya mu nkono yirondoka kubera ko ari ah, ari ah, ah, yonsa abana iyo bamaze kuvuka ndakeka ko na- na- nabivuze ubwo rero byagaragaye ko aba- abagore babika hari abagore bafite ah, ingeso yo kubika telefone eh, munsi ya- ya- ya- y'umwenda hano ahagana ku ibere ibyo hari abagaragaje ko bya- ari byabaye intandaro ya- y'ubwiyongere bwa- bw'amakanseri y'amabere Eh, ah, gusa ikindi na- na- navuze ni uko ah, abagore bakoresha telefone ku buryo bw'umurengera eh, baka- bakararana n'amatelefone kandi batwite bashobora kwangiza umwana batwite Ye, twizere ko felix abyumvise twari twamugumishije kuri telefone kubera ko eh, mu burundi ntabwo badukurikira neza kubera kutagira fm I- twakire na nowa nowa uranyumva
yego ndabumva ye urahagana he wowe
ndi bujumbura mu burundi yego mumeze neza
yego hameze neza cyane nuko namwe mumeze neza
yego natwe tumeze neza kweri bimeze neza cyane ye ikibazo cyangwa igitekerezo
jewe igitekerezo nagomba kubaza je ndabona ubu kenshi amatelefone yarabaye menshi abantu benshi usanga mu mabarabara bari kuri za watsapu bari kuri za fesibuke ugasanga abantu menga zirabatesha umutwe cyane benshi mbere n'ibikorwa ugasanga byinshi ntibigenda neza ugasanga umuntu mbere atayifise menga arabuze amahoro mbego nta ngaruka byaba bifise ku magara y'abantu irigirigona y'amatelefone ikibazo kigira kabiri nagomba kubaza nko muri ibi bihugu bya afurika
haraza amatelefone menshi none ubwo barasuzuma yuko yoba akozwe mu buhinga budashobora kubangamira amagara y'abantu icyo ni ikibazo na cyo nagomba kubaza uravuga Eh, telefone kandi nziza muri hakunda kubaza afurika n'ikindi kibazo cya gatatu Mm.
nk'abakunda gushyira amatelefone ahegeranye n'imifuko iri ku mu mifuko y'ishati ibya yegeranye n'umutima ubwo nta ngaruka mbi biba bifise ku magara y'abantu nicyo cyari ikibazo nagomba kumubaza murakoze Ye- yari ama- muganga yari amaze kutubwira eh, ku ibyerekeranye n'ingaruka ku myanya y'irondoka ku batwara amatelefoni mu mufuka hari amatelefone mu mu gatuza ku mabere yari amaze kuvuga ko byatumye hi- kanseri Eh.
y'amabere yiyongera Um, bikamuha umwanya niba hari icyo yakongereraho ubwo akubwire mbere y'uko tugukura kuri telefone kubera ko mutadukurikira mwese neza nk'uko nabivuze mu Yego, kanya murakoze Ye. M- muganga Eh, n'uwa n'uwabajije ibibazo bi- bifite ireme eh, kandi byumvikana ko a- agomba kuba yarakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo ati telefone abantu benshi bara- barayi- barayikoresha n'ahantu bitari ngombwa gusa ngo umuntu ara- arasirikira mu muhanda nta nari kumenya n'ina- ni- n'imodoka zitambuka ubundi akavuga ati "Ah, ni iyo batayifite usanga babuze amahoro Uh, nibwira ko uh, hari indwara yitwa ya- yavumbuwe vuba yitwa nomofobiya iyi ndwara igaragazwa na bino bimenyetso urunowa avuze umuntu iyo telefone itarimo gukora yumva adafite amahoro yaba yayibagiriye mu rugo ubuzima bu- bu- bukarangira n'iyo ya- aho agiye n'urugendo akaruhagarika cyangwa se yaba iyo yaba wenda yayitaye bayimwibye aga- n- a- n'akazi ntagakore akajya no kwi- no kwikopesha amafaranga yo kugura iyindi eh, nk'aho ari ibintu byihutirwa ibi ngibi nibyo bigaragaza iyo ndwara eh, nkaba nibwira ko we a- abizi ko na- nabyo biragaragaza ko gukoresha telefone igihe cyinshi ari ibintu bigira ah, ingaruka ku mubiri ku mu- ku- ku mu- ku buzima bw'umuntu ikindi ara- ara- aratubwira ati ese nta buryo ah, haza hasuzumwa ubuziranenge bw'amatelefoni Eh, nubwo ibyo twakomeje kuvuga ni ni sisitemu iba muri telefone ya ya radiyasiyo cyane cyane muri ariya masimatifone Eh, hari kuko ama- amatelefone eh, nkeka ko eh, birazwi hari amatelefone ah, yangiza kurenza aya- Ah, ni- hakaba n'andi matelefone ah, ah, atangiza cyane cyane ah, aya matelefone ah, ahendutse amasimatifone ahendutse i- ya- bira- bi- bigomba kuba hari amatelefone agira ubwo bumara bu- burenze u- ubw'ayandi matelefone birumvikana ko rero nitumara kubivuga kenshi eh, n'ubwo buryo bushobora kuzashyirwaho hanyuma nk'uko abantu bapima eh, ubuziranenge bw'i- bw'ibindi byuma bakareba niba koko eh, telefone zimwe na zimwe zidafite eh, kwangiza ubuzima bw'abantu kurenza kurenza ubundi I- ikibazo ni uko abantu benshi ba- bazi ko telefone zirimo zi- zangiza abantu ariko ababivuga n'abashaka kugira icyo babikoraho bakaba bakeya
ntacyo tuzajya dukomeza Eh, tubivuge noneho hari tubyihanganire ikindi kure kibazo yavugaga ngo mbese ngo kuyi- kuyishyira mu mufuka Bo- ibi nabyo bya- bi- byaragaragaye ko ah, iyo ababishyira ku mufuka yari abagabo bagira ingaruka za- zi- za- zo ku mutima Bi- umutima u- u- urirukanka cyane iyo telefone iri ibitse hafi y'umutima Eh, nk'uko nabivuze a- abagore ba- i- ba- ba- bakunze kugira amakanseri y'amabere ibyo ni ibintu bya- byagaragajwe n'ubushakashatsi
ye radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuhe ijambo noneho thomas thomas urahagana hehe thomas uratwumva Eh, urahagana he thomas thomas twaguhaye ijambo Eh, sinzi ibyo arimo ndamwumva avuga ariko si- nta- ntabwo tubasha gu- kumvikana neza Eh, twibutse rero ko ari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku byerekeranye na smartphone cyangwa se telefone zigendanwa telefone zigezweho ah, zirimo gukoreshwa ahantu hose henshi n'abantu benshi hari abato ari n'abakuru ingaruka bigira ku buzima bw'umuntu cyane cyane ku bwonko ndetse n'indwara muganga dusobanura ko ziyongereye cyane cyane ibijyanye na kanseri eh, bituruka kuri ayo matelefone ku murongo wa telefoni rero ah, twakire Ernest Ernest uranyumva
yego ndabumva cyane Eh, urahagana hehe
Ndi mu ntara y'ubuseruko yewe ko telefoni yawe se itugoye mu buseruko bw'uburundi ndabumva cyane Mm. gerageza twumve Yego.
niba ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo tucyumva ariko telefone iravuga nabi
Ah, eh, mbese ndavuga yuko ah, amatelefone agiye afite akamaro kanini cyane murabona yuko leta ya amerika nk'uko turabumva cyane Mhm.
turashyikiriza ibyiyumviro byacu aho aho n'aho benshi baturuka barabyumva mu burundi yego nicyo kinini novuga jewe noterera hanyuma ikibazo kigira kandi ni uko mu- nta kuntu byoshoboka nk'iko rya amerika mukaduha ubundi buhinga bwo gukoresha kiretse ibi bya- by'amafacebook n'ibi n'ibi. murakoze cyane ubundi buhinga kugira ngo babashe kudukurikira
yego biciye ku ku matelefone kiretse ibi bya facebook na- n'ama internet none ko twaba turimo kubafasha gukoresha telefone ku buryo burenze sara aho ntibyabaviramo indwara kandi tugerageza kureba uburyo twazikoresha mu buryo buboneye butatugiraho ingaruka
oya nta ikibazo ko ubuye ni- tu- turi mu iterambere tujyanye ne- n'ubuhinga bwa informatike kugira ngo tujye turamenya amakuru hirya no hino ndetse ko nta ndwara zotera Eh, urakoze urakoze cyane Ernest ye ndimo kubona turimo kugenda tugana no ku musozo Um, dogiteri yamuremye Ernest aravuga byo gukoresha telefone nyine hari inama mwamugira yego ara- arasa- arasaba ubundi bu- bu- buhinga cyangwa se ubundi buryo twabafasha tuborohereza kubona amakuru bakadukurikira mu buryo bworoshye kubera ko ubu batadusanga kuri ah, ku- kuri fm ariko i- inama mwamuha ni izihe cyangwa se no muri rusange inama mwaha abantu badukurikiye kugira ngo babashe gukoresha neza telefone
inama na- namuha uwo mugenzi wacu ni uko yareba neza niba atarimo kurwara za ndwara cyangwa se cya kibazo twavuze cyo gukunda telefone kuko ku- kugira ngo ya- n'ubundi telefone uko ikoze cyane cyane iriya smartphone bayishyiramo utuntu twinshi tukuma dutuma ukomeza kuyikunda hanyuma ugashaka kuzayikoresha ku buryo bw'umurengera ahubwo a- asa n'aho arimo kuvuga ati munyongereremo akandi bimeze nka- nka wa wundi o- ufata akadoze ka ya- ya- k'ikiyobyabwenge hanyuma akabona katamu- katamuhagije akavuga ati munyongera kandi munyongera kandi Eh, njyewe na- navuga ni wenda eh, yareba neza eh, kuko n'ubundi eh, tekinoloji ya- izana ibyiza ariko iyo tubikoresheje ku buryo bw'umurengera bishobora ku- kuza- ku- Ye- kuzatubera ikibazo Iyi ntekereza ko ari uko Ni- ni- nicyo batatwumva ubu nabivuga ngubu nk'umuntu ushinzwe ubuzima Ye- ntekereza ko ari muri iki gihe batabasha kutwumva ko ah, atageze kuri urwo rwego rwo kuba yashaka byinshi mu bijyanye ni- n'amatelefoni Eh, I- icyo kibazo ntabwo nari nkizi kubera hano mu rwanda ndumva tubumva twebwe eh, mu nta burundi niho kibazo dufite twafiteho ariko na- na- nakekaga ko ari muri situwasiyo nk'izo mu rwanda aho Oya.
twewe eh, itumanaho cyane cyane kuri kuri radiyo na- n'amateleviziyo ari nta kibazo dufite Ye- oya ubu ngubu kuri fm ntabwo bakitwumva mu burundi ariko twizere ko bizakemuka reka ngushimire cyane rero dogiteri eh, jean damascene yamuremye ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda nshimire namwe mwese abo twari kumwe abaduhamagaye mukaduha inama n'ibitekerezo mwese mwese abadukurikiye aho muri hose mm, tubashimire kandi tubifuriza kugira ubuzima buzira umuze ku buhanga bw'ibyuma yari thomas yarafatanije na fasiri gebeho kuri mikoro yari eugenia mukankusi mugire mwese ibihe byiza
komeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc